Hili ni Radio Iswi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
bikubwira narahabaye nta buzima buri hariya mu Rwanda nta butabera tugira ubutabera bwo mu Rwanda bwagiye mu kwaha kwa FPR kugira ngo abagiye bafungwa abanyapolitike Diane yarabivuze Victoire yarabivuze nanjye narabivuze Uwo n'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Rwanda Metre Ntaganda Bernard avuga ku kibazo c'abafungiwe vya politike mu Rwanda.
imfungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe mu buryo buteganyijwe n'amategeko eh, bahabwa imiti ku barwayi bagahabwa ibiribwa Uyo nawe ni Sengabo Hirari, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo rwemeza ko ivyo Ntaganda avuga atakuri kurimwo. Tubafitiye n'andi makuru ku Burundi bwategetswe na sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko kurihindishi y'akababaro ingana n'ibihumbi mirongo ibiri vy'amadolari y'abanyamerika ni ayarenga miliyoni mirongo itanu y'ico gihugu hamwe n'ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka ku bijanye n'amahoro muri Afurika rwatangujwe ejo ku munsi wa kabiri mu Burundi. yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois eh, Bigirimana. Waramutse Alois, utubwire amakuru dufitiye.
Maramutse Fidele tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cavuye mu kanama kaoni kajejwe agateka ka muntu mu kuvuga ko iyo nama ifise aho ihengamiye muri politike na cane cane ku kibazo ca Isirayeli. Nikki Haley, ambasaderi wa Amerika muri ONU, yavuze ati dufashe iyi ntambuko kuko ibyo twemera bitatwemerera kuba mu murwi w'uburyarya kandi wikunda ugakoresha uburyarya ku gateka ka zina muntu hari yagiriza ku kanama ko kamye kanka isirayeli urunuka kandi gashigikiye ibihugu bihohotera ubuzima bwa kiremwa muntu nka venezuela cuba ubushinwa na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bisanzwe biri muri ako kanama nyine umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres arashima ko iyo nama yakoze ibishimwa mu guharanira agateka ka muntu kandi agasaba leta zunze ubumwe za amerika kwisubira ko bagaguma muri uwo murwi iyo ngingo rero ije mu gihe leta zunze ubumwe za amerika ziriko ziranebagurwa mu makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka ka muntu ku ngingo ya leta ya amerika imaze gutandukanya abana barenga ibihumbi bibiri ku babyeyi babo ni ku rubibe rwo mu bumanuko bwa leta z'ubumwe za amerika ababyeyi binjira mu buryo buteye kubiri n'amategeko abayoboye inta- impande zitana mu mitwe mu gihugu cya sudani yo mu bumanuko barabonana amaso mu yandi kuri uyu munsi wa gatatu buzoba bubaye ubwa mbere mu kiringo kiri hafi y'imyaka ibiri ni mu gihe hari utwigoro two kurangiza intambara imaze imyaka itanu muri ico gihugu ayo makuru yatangajwe na leta y'igihugu ca etiyopiya ejo ku munsi wa kabiri byari byitezwe ko perezida wa sudani yo mu manuko salva kiir n'uwo badacana uwaka riek mashar ah, bashira bashika ku murwa mukuru wa etiyopiya dizabeba ejo ku munsi wa kabiri ku muhingamo mu ndwi iheze impande zose niho zatumirwa n'umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya ngo bahure ibiganiro amaso mu yandi byohagarikirwa n'ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu byo mu karere ko mu buseruko bwa afurika igade iryo shyirahamwe ryarahagarikiye ibiganiro bitari bike by'amahoro atacu byashyitseko imbere yaho tukiri muri afurika igihugu ca mali cavuze ejo ku munsi wa kabiri ko bamwe mu basirikare baco bagize uruhara rukomeye mu bwicanyi inyuma yaho hagaragariye imva zahambwemwo abantu benshi mu ntara yo hagati mu gihugu yabamu- yamamwo gutana mu mitwe hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'intagondwa z'abayisilamu itangazo ryashikirijwe n'ubushiranganji bwo kwivuna abansi muri mali ryakurikiwe n'amakuru yashikirijwe n'ibimenyeshamakuru avuga ko ibiziga mirongo ibiri na bitanu byatowe ku- mu kinogo kimwe inyuma y'aho abasirikare bakurikiranye intagondwa z'abayisilamu mu ntara yo hagati muri mali amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yagiriza abasirikare ba mali ubwicanyi ndengerabutungane kunyuruza abantu kuboreza igufa abantu no guhagarika abikekwa kuba bashigikiye imihari y'intagondwa za kiyisilamu ubushinwa butangaza ko ingingo yafashwe na perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yo kongereza amatagisi ku bidandazwa by'ubushinwa byinjira muri amerika ari iterabwoba kandi rikabici kandi ko buzokwihora ubushinwa bwavuze ejo ku munsi wa kabiri mu gihe bwabivuze ejo ku munsi wa kabiri mu gihe trump atekanya gushyiraho ayandi matagisi ku bidandazwa by'ubushinwa bifise agaciro k'imiliyaridi amajana abiri z'amadolari mu gihe ubushinwa bwo kwankango guhindura inyifato trump yari amaze guteka kongereza amatagisi ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana ku bidandazwa by'ubushinwa bifise agaciro k'imiliyaridi mirongo itanu z'amadolari ibyo bihano bitekanijwe gutangura gushyirwa mu ngiro mu kwezi kuza kandi ubushinwa bushobora nabwo kwihora mu gufata ingingo nk'izo kuri amerika leta z'ubumwe za amerika zamye zagiriza ubushinwa ko buyiba amabanga ya gitekinolojiya ubushinwa nabwo ubushinwa nabwo bwamye buhakana ubwo busuma nabwo bukagiriza amerika guca kubiri n'ivyo ivyo bihugu bibiri vyumvikanyeko uyu munsi n'umunsi ugira indwi w'inkino zo mu ntango z'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru kiriko kirabera mu gihugu c'uburusiya mu nkino z'uno munsi wa gatatu igihugu ca portugal gihura na maroc irigwe gihure na arabia saudite mu gihe irani nayo ihura na esipanye mu bihugu byaserukiye umugabane wa afurika senegare n'icyo gihugu cya mbere cya afurika kimaze kubyifatamwo neza muri izi nkino za mbere igihe cyatsinze polonye ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwabaye ejo ku munsi wa kabiri
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho umunyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u rwanda metre bernard ntaganda avuga ko abapfungirije bya politiki bafashwe nabi urwego rw'igihugu rujejwe amabohero rwo rwemeza ko abapfunzwe bose bafatwa cyo kimwe umumenyesha amakuru wacu asumta kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru metre benari ntaganda uvuga ko ahagarariye ishyaka rya pesi mberakurira ritemewe mu rwanda atangaza ko yatangiye ibikorwa byo kuvugira abanyapolitiki bafunzwe metre ntaganda atangaza ko kuva tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatandatu kuzageza tariki ya makumyabiri na kane z'uku kwezi buri munsi hari ibikorwa bagenda bakora bigamije gushyigikira abo metre ntaganda yita imfungwa za politiki mu itangazo yashyize hanze ntaganda agaragaza ibikorwa binyuranye bazakora birimo icyo guhamagarira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kuzirikana kuri izi mfungwa imfungwa bazifasha mu buryo ubwo ari bwo bwose metre naganda avuga ko bateganije ibiganiro mbwirwaruhame bizabera mu rwanda no mu mahanga baganira n'abahagarariye ibihugu byabo mu rwanda ndetse no gusura izi mfungwa ntaganda uvuga ko ayoboye ishyaka rya pesi mberakuri atangaza ko azasaba imiryango mpuzamahanga n'ibihugu birimo leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubudage ububirigi ndetse n'ubufaransa gushyira igitsure kuri leta y'u rwanda bayisaba gufungura izi mfungwa ntaganda avuga ko ibyo asaba bizi neza ko kuko nawe ubwo yigeze gufungwa akaba asobanura ibyo azi njye ubikubwira narahabaye nta buzima buri hariya mu rwanda nta butabera tugira ubutabera bwo mu rwanda rwagiye mu kwaha kwa fpr kugira ngo abagiye bafungwa abanyapolitike diane yarabivuze victor yabivuze nanjye narabivuze ko icyabafunze kuko isi abo bantu bose bahamwa n'icyaha kimwe kuvutsa umudendezo w'igihugu kuzana amacakubiri kwamamaza ibihuha gukoresha imyigaragambyo itemewe kuko abantu bose iyo bafunzwe abanyapolitiki bafunzwe baba bazira icyo cyaha urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwemeza ko ibyo ntaganda avuga nta kuri kurimo umuvugizi w'uru rwego sengabo hirari yabwira ijwi rya amerika ko ibimetre ntaganda avuga aba agamije kongera kumvikana mu bitangazamakuru uyu muvugizi w'uru rwego yatangaje ko mu rwanda imfungwa zose zihabwa uburenganzira kandi ko nta n'umwe uhohoterwa imfungwa n'abagororwa mu rwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa navuga ko bafashwe mu buryo buteganyijwe n'amategeko bahabwa imiti ku barwayi bagahabwa ibiribwa bagahabwa aho kuryama haboneye bagahabwa imyambaro ndetse bagashyikirizwa ubutabera aho bikenewe n'ibindi byose bateganyirizwa n'amategeko birimo nko gusurwa kandi ntabwo turobanura imfungwa mu rwego rwa kuko bari abanyapolitiki cyangwa batari abanyapolitike njye numva bene ibyo bantu baba badakwiye kubitega amatwi cyane ko nawe ubwe arazwi ko ari umuntu wigeze gukurikiranwa n'ubutabera ndetse aranafungwa njye bene nk'ibyo numva abantu badakwiye kubitega amatwi ahubwo abashidikanya uko aba imfungwa n'abagororwa babayeho baza bakabasura kuko kuri gereza barasura bakabonana n'abantu babo bafunzwe ntaganda atangaza urutonde rurerure yifuza kuzasura we nabo avuga ko bafatanije harimo ku isonga abarwandashyaka ba pesi mbera kuri babiri igice ntaganda abereye umuyobozi haza kandi madame ingabire victoire wa fdu inkingi bwana mushayidi dewo wa pdp imanzi diane rwigara na kizito mihigo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana saa cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyonzima
mu burundi naho ejo kuwa kabiri hatangujwe ihuriro mpuzamakungu ry'ugwaruka ku bijyanye n'amahoro muri afurika ibindi turabishyikirizwa na mugenzi wacu remo nzimana nk'uko uwaserukiye umuyobozi ajejwe intumbero y'iterambere rirama muri afurika yabishikirije ibihugu byinshi biracari mu matati no mu ngorane voutu brandon miguel yemeje ko iby'umutekano byasubiye inyuma mu bihugu mirongo icenda na bibiri ku isi mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mu gihe iby'umutekano n'amahoro vyiyongereye mu bihugu mirongo irindwi na kimwe muri uwo mwaka ku bw'uwo muyobozi nta terambere rishoboka mu gihugu atamahoro ahari aha yemeza ko ibiharuro by'urwaruka rufatwa n'ingaruka z'intambara amatati n'indyane biteye ubwoba Plus de 1,5 milliard de personnes vivent dans des abantu barenga imiliyaridi zibiri n'ibice indwi baba mu bihugu biri mu matati no mu ndyane muri abo benshi ni abatarenze imyaka mirongo itatu kandi abantu bangana n'imiliyoni mirongo itandatu na zitanu ku isi barataye izabo muri abo abarenga igice cyabo bafise imyaka itarenga cumi n'umunani mu bibazo amatati n'indyane urwaruka rushobora kuba abafasha abandi canke abahitanwa n'izo ndyane bashobora kuba abakingira abandi canke bakaba abicanyi des sauveurs et des courageux en pleine crise, ainsi que des criminels dans les bidonvilles nayo kubona ibitigiri by'urwaruka rutagira akazi biguma byiyongera ku isi no muri afurika biri mu bituma urwaruka ruhendwa rukanakoreshwa na bamwe mu bashaka gushika ku nyungu zabo cyane cyane abanyepolitiki bigatuma rugira uruhara mu matati indiyana n'intambara ziboneka mu bihugu Les niveaux croissants de chômage au niveau mondial
urugero rw'urwaruka rutagira akazi ruguma rwiyongera aho kugabanuka ku isi ruri mu bituma urwaruka rukoreshwa mu matati ya politike no mu guhungabanya amahoro mu bihugu bitandukanye abantu bagize afurika bariyongeye bikomeye mu myaka ine iheze muri abo abarenga ibice mirongo itanu ku ijana ntibarenze imyaka mirongo ibiri n'itanu muri bimwe mu bihugu bigize afurika de la population de moins de 25 ans dans certains pays.
mu gihe abanyepolitike badomwa ko urutoke mu bakoresha urwaruka gaburiyeri banza witonda arongoye umugambwe ya pdr urunani rw'amahoro n'iterambere yari yitabye muri iryo huriro ntakana ko urwaruka rukoreshwa na bamwe mu banyepolitike akemeza ariko ko urwaruka rukwiye kumenya gutandukanya icatsi n'ururo rugashira inguvu ku biteza imbere kazoza kago babazwa n'ingendo usanga hari abantu ibihugu bimwe bimwe bishira kure urwaruka cyane cyane mu nzego zifata uruhara rwa mbere rurwaruka rutegerezwa kwigwanako mu bibazo byago kuko twamaze kubona neza ko abanyepolitike benshi cyangwa abantu benshi bakoresha urwaruka kugira bashikire inyungu zabo ariko bamaze gushikaho basa- bagaca bagwibagira kandi iyi konferanse yatweretse neza ko abantu bose ibyo barondera batobishika ko badakoresheje iki urwaruka ari nacyo gituma rero urwaruka bifise ingufu zo gushobora kwiyubakira igihugu natwe twagira icyo duterereye turasigaye inyuma urwaruka rwoterwa kumenya neza ko ikintu cyose bokora kugira ngo bononere igihugu babihagararire ariko dukwiye kuja hamwe tukagira inguvu mu ntumbero yo kubaka igihugu ivyo rero mu kubigwanira yaba mu bikorwa bitandukanye bwacu mu kwirinda ivyo byose abantu boza babakoresha babahendesha utu canke turiya kugira ngo bonone kazoza kabo mu ishyirahamwe nyafurika ryo guharuka amaranira amajambere ajape bo banegura amaleta adafasha amashyirahamwe yo guharuka eric sengimana arongoye ajape asaba guharuka kumenya kuja hamwe no gushinga ubuzi bushobora gutuma batera imbere bagateza imbere n'ibihugu byabo gafasha kugira ngo urwaruka rushobore kwihangira imirimo go nyene vyoroshe eh, bakarufasha gucrea ama entreprise atandukanye hanyuma bakirinda akamwana wa mama bijejwe gutanga nk'amasoko kugira ngo bashobore urwaruka ku ama entreprise yabo ashobore gukura kubera ko kenshi na kenshi usanga abantu bama baronka amasoko ari babandi ugasanga wewe wagize wa creye ina entreprise ntizopfirose isoko ivyo rero bigaca bituma iyo entreprise itatera imbere ahubwo iziteye imbere ziguma ari za zindi nyene zitagwira urwaruka nuko siritukubize boshira mu ngiro ivyo bize bakaja hamwe kubera ko umutwe umwe ntiwigira inama abatize nabo nabo nyene bakaja hamwe bakarima abandi bagakora imyuga kuko nta muntu n'umwe adashobora kugira ico akora mu mu Burundi umuntu yihangira umurimo ashobore kwikorera ibikorwa vy'iterambere iryo huriro ryatanguje kuri uyu wa kabiri rizorangira ku munsi wa gatatu ryitabwe n'urwaruka ruva mu bihugu cumi na bitanu vyo muri afurika rikaba rifise icivugo urwaruka amahoro n'iterambere votu brandon miguel akaba yemeje ko gushinga amaleta yisunga amategeko muri afurika guteza imbere ibijanye no kubahiriza agateka ka muntu no kugabanya ibigwanisho bitunzwe n'abatabifitiye uruhusha arivyo bizotuma amahoro atsimbatara mu bihugu bigize afurika ibujumbura remunzimana ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uburundi bwategetswe na sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko kuriha indishyi y'akababaro ingana n'ibihumbi mirongo ibiri vy'amadolari y'abanyamerika nayarenga miliyoni mirongo itanu y'ico gihugu ni nyuma yo gutsindwa mu rubanza rwasomwe ejo ku munsi wa kabiri uburundi bwari bwafashe ikamyo zitandatu z'ibidandazwa by'abanyarwanda n'abaganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu sentare yavuze ko ico gihugu cahonyanze amategeko agenga umuryango wa afurika yo mu buseruko mu gufata ivyo bidandazwa umumenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye iyi nkuru igihe imodokari z'amakamyo zitandatu zuzuye amatoni arenga mirongo umunani y'ibidandazwa by'ibifungugwa zafatwa n'igipolisi cy'u Burundi hari mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu zafatiwe mu ntara ya ngozi ku mupaka w'uburundi n'u rwanda ku kanyaru ibyo bifungugwa byari bigizwe n'imyumbati ibiharage hamwe n'ibigori abadandaza bagizwe n'abarundi abanyarwanda n'abaganda bavuga ko bari babikuye muri tanzania babitwaye kubidandaza mu gihugu cy'ubuganda sentare nkuru y'umuryango afurika y'ubuseruko bituye kugira ngo basubizwe utwabo yasomye urubanza kuri uyu wa kabiri iyo sentare yatangaje ko amategeko y'uwo muryango atanga uburenganzira bwo kwishyira no kwizana kw'abantu n'ibintu yahonyanzwe na leta y'uburundi mu gufata iyo ngingo metre diodone bashiraho ishize umwe mu baburanira abadandaza arashima iyo ngingo niho iyo sentare yemeza ko ingingo yafashwe na leta y'uburundi yo kwihagira ibidandazwa by'abo bantu iteye kubiri n'amasezerano ashyiraho umuryango wa afurika y'ubuseruko burundi bwateye ko igikumu igatera kubiri kandi n'amasezerano ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko byateye igikumu muri bibiri n'icyenda irekurira ihanahanwa ry'ibidandazwa reka mbere n'uruja n'uruza rw'abantu muri ibi bihugu bya afurika y'ubuseruko ni ingingo rero ihambaye yibutsa uburundi ko akanya bukiri muri uwo muryango butegerezwa kubahiriza amasezerano bwateye ko igikumu ku ruhande rwa leta y'u Burundi uwiburanira metre Nestor Kayobera siho yari yamaraho urubanza rwaburanishwa mu mwaka uheze yari yavuze ko ibyo bifungurwa byafashwe kuko byari bigiye kugaburira umwansi mu gihugu cy'u Rwanda Kayobera yemeje ko ari cyo gituma byaciye bihabwa ubushikiranganji bwo gufatana mu nda nabwo bubigaburira abakene ibyari birimwo nk'uko byama bigenda ubushikiranganji bujejwe agateka zina muntu bwarabihaye abanyagihugu bashonje ibifungwa byose bifashwe bibigori ibimyumbati ibiharage n'ibindi basigaye bajana n'ibindi n'amafaranga basigaye batwara ko cyane cyane urabye iyo byari bigiye utaramenya by'ukuri uwo byari bigiye kugaburira sentare kandi ryategetse ko leta y'u Burundi iriha abo badandaza indishi y'akababaro ingana n'ibihumbi mirongo ibiri by'amadolari y'Amerika nayo arenga miliyoni mirongo itanu mu mafaranga y'amarundi bene ibidandazwa babona ko aya mahera ari make baravye ivyo bahombye bavuga ko bashobora kunguruza urubanza tuzogwiga hanyuma turabe yuko umuntu yogenda mu rwego rw'iyungururizo canke nuko ibintu bimaze kuja ku murongo i Burundi yoshobora kwitwarira leta kubera ico gihombo yateje tukabona rero yuko abarundi bama barenganywa mu minsi yeze twarumvise abantu bari bashoye ivyamwe muyinga birafatwa twarumvise abantu benshi imiduga yabo bavuga ngo yafashwe kuko yatwaye ibidandazwa hana hariya bamenye ko umuntu arenganijwe afise ahandi hantu yo kwitura mu gihe yarenganijwe na leta ni ikintu rero twibaza yuko gikomeye gishobora gutuma leta y'u Burundi bitangura kwiyumvira imbere y'uko ifata ingingo nka bene izo zitandukanye n'amategeko icyo gihe ibyo bidandazwa byafatwa u Burundi bwari bwafashe ingingo ko atabiribwa bizosubira kujabuka imbibe bija hanze ni naho imipaka yaciye isa n'iyugaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda ibyatumye abadandaza ku mpande zose bavuga ko bahahombera mbere n'ubu ibintu bikaba bitaradadanuka Pierre Claver nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'Amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu mwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse ejo bundi ku cyumweru gishize wari umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo ba papa fathers day fete de pere tugiye kurebera hamwe muri make cyane amavu n'amavuko y'uyu murage ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi magana cyenda na cumi hari ku cyumweru nibwo umunsi mukuru wa bapapa wijihijwe bwa mbere na mbere muri leta zunze ubumwe za amerika wabereye mu mujyi wa spokane muri leta ya washington mu burasirazuba bw'igihugu waturutse ku mutegarugori witwa sonora dad wabayeho kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na kabiri kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani yitabye imana rero afite imyaka mirongo cyenda n'itandatu y'amavuko madamu sonora dad yari atuye ispokan yamaze iminsi azenguruka mu banyamadini yose yo muri uwo mujyi abasaba ko ku cyumweru tariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa gatandatu igihumbi magana cyenda na cumi bakora misa n'ibiterane bidasanzwe byo gushima no gushimira ababyeyi b'abagabo barabikoze koko icyo gikorwa cyaramenyekanye cyane maze kibera urugero rw'agatangaza indi mijyi yo muri leta zunze ubumwe za amerika buhoro buhoro uko imyaka yagiye ishira n'indi itaha niko umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo wagiye ukwira igihugu cyose mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu perezida lyndon johnson yashyize umukono ku iteka rishyiraho fathers day ku cyumweru cya gatatu cya buri kwezi kwa gatandatu iteka ariko ntiryari rihagije noneho hashize imyaka itandatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri perezida richard nixon we ashyira umukono ku itegeko ryemejwe rero n'inteko ishinga amategeko rigira fathers day umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cyose kandi koko uguma kuri iriya tariki ya cumi n'icyenda y'ukwa gatandatu iri tegeko risaba abaturage bose ba leta zunze ubumwe za amerika mu ruhame cyangwa ku giti cyabo kwereka ababyeyi b'abagabo urukundo n'ishimwe bakwiye ijwi ry'amerika umutegarugori sonora dad wabaye intandaro rero y'umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo yabitewe na papa we bwite umutegarugori wabyaye sonora yitabye imana sonora afite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko uyu mubyeyi yitabye imana arimo abyara umwana we wa gatandatu muri aba bana bose batandatu sonora wari imfura niwe wenyine wari umukobwa papa wa sonora ntiyigeze ashaka undi mugore yahisemo kwita ku bana be mu gasambu gato yari afite arabitangira ye sonora yafatanije na se kurera abasaza be batanu kugera agiye gushyingirwa ukuntu se yitaye ku bana be bikomeye byiyanditse mu bwonko bw'umukobwa we sonora ku buryo budasubirwaho niho uyu mutegarugori yakuye igitekerezo ko abapapa nabo bakwiye kujya bashimirwa nk'uko byari bisanzweho kandi n'ubu bikiriho ku babyeyi b'abagore uko imyaka yagiye ishira indi itaha umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo warenze leta zunze ubumwe za amerika ugera no mu yandi mahanga muri iki gihe ibihugu birenga mirongo irindwi na bitanu byo ku isi yose byashyizeho kandi byizihiza umunsi mukuru w'ababyeyi b'abagabo favas day fete de pere nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
kamaramaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi ntiyavuzweho rumwe yateye benshi gukeka ko perezida Pierre Nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri leta zunze ubumwe za amerika yanenze iyi kamarampaka kubera ko itakozwe mu mucyo kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego Pierre Nkurunziza yatowe bwa mbere mu bihumbi bibiri na gatanu n'inteko ishinga amategeko yongeye gutorwa na rubanda mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano yarusha icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta imyivumbagatanyo y'abaturage ibikorwa bya guverinoma byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nkuru nziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishyaka riri ku butegetsi mu burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya leta zunze ubumwe za amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo perezida nkuru nziza azongere yiyamamaze nyamara ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani we ubwe yitangarije ko atazitoza mu bihumbi bibiri na makumyabiri byatunguye benshi umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika heather nawert yasohoye itangazo rigira riti leta zunze ubumwe za amerika yakiriye neza icyemezo cya perezida nkuru nziza gishimangira isezerano yagiriye abarundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibiringo bye bizaba birangiye icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'uburundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere itangazo rirakomeza riti leta zunze ubumwe za amerika isabye guverinoma y'u Burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza kubaha uburenganzira bwa muntu gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri rizabe mu bwisanzure no mu mucyo itangazo rirasoza rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika yongeye gusezeranya abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye
ibyo byari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.